When we dey talk am dem no list you hey wo my pipo hey wo na wow for life o we dey talk am o time dem no dey gree listing we dey talk am say dis life e no balance as you make your bed so you lie on it my correct pipo hmm if pipo wey dey do wen you dey do video wey you dey edit tok wetin carry you come life make una leave queen Ami alone out of anytin wen e dey pain you for body you must carry mouth you must carry am go there anyway as you no mention her name i no go tok but everybody know say na queen Ami you dey shade my correct pipo another one don shele o <laughs> yeah? so you can come and defend my uh, um, the new olori when they marry He said they form <laughs> ah They say ah He grow They born am for abroad na make i not sabi speak yoruba another one come and when e dey support i think say that only of ife he dey support i don't know say you no be you know you be fake you no dey support oniofifere e say di di di di woman dey form e say di di di na na ashley na her dey born for abroad <laughs> of ah ah i be dis one now say all of dem dey ah very happy all of dem dey together dia very very happy now dem don dey do money challenge o. Oh. marian eh, competition don land eh, olori elizabeth nothing wrong go if he donate money donated 3 million marian donated 1 million competition I don't open for church you understand me another one when we don't see for here my correct people. na be di language wey they say ah you no sabi speak na dem come come out ah she too fine though some people they jealous They want die dem say na usa for born am na our mumu wetin be im name e say no na ashley na im dem born for us ashley wey dem born for usf e say e dey see my pipo as seen on on social media na wetin we see for social media na we dey touch light you understand we no just dey come out come dey form or come dey touch light wetin we no see Now, wetin we see o oh, dey waka jam now we call dey torchlight for here my correct people. so my people, welcome to bcg tv today is your first time on coming across my channel Don't forget to subscribe and uh, leave um, subscribe o oh, my correct people. hmm. subscribe share this video we dey tok about royal home and uh, nigeria celebrities so as they dey waka dey go Now we see where dem for talk say they dey talk and they go say olori elizabeth say you know, ọpẹ oluwa say e no sabi speak yoruba so now, e, una know na our commentator commentator when god will help me punish na e him come come <clears throat> say just dey form o He say just i don't even need to start with eh, any of them." He say just the form you understand my correct pipo e say dis eh, person just a form um, Well, eh, <clears throat> he said, di olori just a form say olori know how to speak yoruba e dey form say they're not born for any abroad our baby say um pipo say e go learn see the baby when say person go learn you when they laugh say laugh This one na papa and mama na yoruba o -huh. you when they laugh me they laugh people say they no sabi speak you understand now now you don't they say olori elizabeth go learn say she beautiful well well say queen naomi don't they regret ha and wow queen naomi they regret say as queen naomi see olórí elizabeth come ah e come regret e come cry na you go cry queen naomi cry o oh, queen naomi no go cry in jesus name every tears when you dey pray make another person pikin cry na you back to sender in jesus name yes o baby na you go cry queen naomi no go cry in jesus name ashley wen record Ooni of Ife, una no talk about dat one. Na Abike, I no wan put Abike dis thing for here. Na Abike na una come dey talk say record Ooni of Ife. Dem say make uh, Olori Elizabeth to say make e no follow <clears throat> say make e no follow Mariam o. Oh. Say dem say Mariam and uh, eh, wetin be im name? Say make e no follow dem. Say Mariam dey just dey pre ten d follow am. She yeah, she get she know na. wetin before follow she no know say dem dey pretend ten d follow am right now dem eh, don dey use eh, maria eh, elizabeth now to dey compare di olori e say e say okay kabiru si wey do bad thing say e don learn lesson o say e don even pursue am comot for palace story kabiru si pursue abike comot for palace no be only pursue you understand me. He say dey fall my hand o oh, talking to abike no be only abike dey go talk to i see dem dey take picture together now i know that olorironke don even love uncle yeye to be talking about accommodating abike the same thing she's trying to do among the whites for public to see that she's okay with every woman in Ooni's life to me o oh, if you love a man you no go do best friend with who is sleeping with him if una be wives you fit talk o but best friend baba He say make only of ife should be careful because teaming together. i didn't say na only me They talk am o so you guys sense so you know you know before Now you can't come come dey criticise queen army teaming up together can cause harm i like all the oloris but i no go see something something i not say okay oo olori opeyemi be say you i no know wetin dey write for there oo for church The young yawa for church hmm who told you that olori ope was born and raised in Scotland. She went for master's and PhD. Someone when never reach four years for UK dey form like this. Now, person wey dem just married. now now you they gossip Oh, After you go say I love all Kabiyesi wife. Olori Ashley born and raised in UK, Oniro english like queen elizabeth oniro when the when queen elizabeth when he die her yoruba sef dey sweet person she not dey form like this. o one <laughs> ah do you even say ashley be <laughs> how you dey even dey take ashley you they can't ashley join among the queen them you join you They can't ask the join queen when Ooni of even marry you are counting Ashley where Queen Tobi for stand Ashley not even stand here now stop messing around or you wan use am compare this Yemi? eh Opeoluwami you wan use am compare why you dey use Ashley They compare person when God bless They use peperepe over sabi housewife second he combined when they don't don oni of ife don blow her mind if now she oni of ife no they carry and go better place now her villages villages to villages Now e dey carry and go I abi not be this person i see just now elizabeth and eh, toby philip beautiful people, tall no be dey carry go out so e say ashley dey speak eh, queen's english and you know they phone They don born ashley for yoruba land o you understand May you stop to the lie your lie now e go kpai you now you not be only of ife cousin again Only of ife mama cousin now you don't talk to another person hey you are trying to prove to us that you cannot speak yoruba even your parents were embarrassed beside you your mama not even fit look up our soko have to get you to wipe up as you were pre ten ding and embarrassing the whole family hey onírọ́ stop supporting nonsense Runke and Olori Ashley are UK you see her jealous in that combo. Oh. Olori uh, uh, Runke and uh, Olori Ashley are UK born and raised you won't hear dem talk nonsense like dis na opeyemi na im dey say see you see dis ope oluwa hmm? you see dis ope oluwa okay o you go see wetin go happen na like dis pipo correct yourself if you want to remain to dis throne you are Euro you are Yoruba not Edo Edo go kill you na Edo and Igbo you understand me my correct pipo let's go Thank you so much.